mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kaze mwese mu kiganiro muri isanga c'uyu munsi
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
kaze mwese mu kiganiro muri isanga c'uyu munsi ku munsi wa kabiri turaha umwanya abigeme abakenyezi tukayaga ku buzima bwabo amagara yabo eka n'iterambere ryabo muri rusange uno munsi twatumiye madame liliane bisemure mu mumenyeshamakuru yakoreye mu binyamakuru bitandukanye mu burundi mu myaka ya vuba ubu akaba abandanya kuba umumenyeshamakuru yigenga akorera mu gihugu ca kenya aho aheruka gutangura urubuga rwa youtube ku mbuga ngurukanabumenyi umurongo yise muhira.com urwo rubuga rugamije kumenyekanisha imico n'akaranga k'igihugu aturukamo madame bisemure aratubwira ibindi byinshi kuri urwo rubuga rushasha kaze neza madame bisemure
murakoze kudutumira muri iki kiganiro namwe hama turi kumwe kandi n'umushingantahe ernest habimana umurundi yize kandi akurikiranira hafi amateka y'igihugu cy'u Burundi aratuganiriza ari mu gihugu cy'u rwanda araza kudufasha kwibuka no kumenya ibitari bike bijyanye n'imico kirundi n'akaranga k'igihugu turabaha ikaze mushingantahe habimana
murakoze cyane Mm. ndaha ikaze kandi namwe mwese muduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi dutangura ikiganiro cyacu reka twumve ibijyanye n'uru rubuga rushasha uru rubuga rushasha rw'umufasoni bisemure eh, liliane aho amenyekanisha ibijyanye n'urubuga rushasha rwiwe ruri kuri youtube reka tubitege amatwi
imuhira imuhira ni heza ma imuhira hararyoshye akaza k'uburundi ni ako kuyaga ni ako kuvuga kuko kagizwe n'utugenegene twinshi uno munsi nahisemwo ko tuvuga umuziki kama wamye ujana n'ibirori reka n'ubuzima bwa minsi yose akabijya mu muziki kama ni uko abarundi baririmba kandi batamba bashaka kwerekana uko biyumva n'ingene biyumvira ari naco gituma bigoye cane gutandukanya kuririmba no gutamba mu mico y'abarundi reka ndondagure bimwe mu bikoresho by'umuziki kama n'akamaro byari bifise hariho inanga nk'uko mubyumvise yakunda gukoreshwa mu birori by'igihugu akoresheje ibyo kongorera uri karavuza iyo nanga niko yaririmba hariho n'umwironge nawe nyene wari ukoze mu giti c'intovu wafasha mu kuryosha umuziki kama hariho igihuha nacyo cari igikoresho c'umuziki gikozwe mu ihembe ry'impongo kandi ntitwocitiranya n'igihuha amajambo abantu bavuga hariho kandi umuduri amajambo abantu bavuga hariho kandi umuduri noreka kuvuga ikinyege cyari gikozwe mu giti cyitwa igicuna yavuzwa mu gihe cy'imigigo yo kubandwa hariho kandi iyebe yafasha mu gutanga umudiho mu muziki kama kuba ariko baratamba hariho amayugi amayugi nayone aho kera narindi yambagwa ku maguru yafasha abatamba gutanga umudiho tutibagiye ikirembe icyo gikoresho cy'umuziki na cone cyarakoreshwa cyane aho hambere hahise hariho n'indigiti eka n'indonongo nayo yavuzwa n'umuntu umwe yakoreshwa cyane cyane mu birori by'igihugu sinodondagura ibyo byose ngo nibagire ingoma zatambwa n'abo bita abatimbo zavuzwa cyane cyane mu bihe by'iminsi mikuru y'igihugu ahandi zaba zibitse zasohoka nko ku munsi w'umuganuro waba rimwe mu mwaka umwami yaba atanze uruhusha ngo rwo kurya umwaka nkuko nari natanguye mvuga imbyino n'umudiho mu mico y'abarundi vyama biri kumwe vyama bijana mu migenzo y'abarundi kandi intambo yose yajana n'igice cy'igihugu hariho abatambyi bita intore batonze ku murongo batamba bambaye nk'abasoda hariho kandi umuyebe hariho ihunja ryatambwa n'abapfasoni hariho umutsibo umusambiri igihambwe ugwedengwe ikidagagizo umunyuko eka n'amayaya no kwibagira kuvuga ko byaba ibikoresho by'umuziki ndagakaranga canke izi ntabwo megiye kudondagura aho ngo n'ubu bigihari aho hambere hahise umuntu yo kwibaza ati bande babikoresha mu gice cyari cy'igihugu bikunda kuvuzwa byari bivuzwa gute byavuzwa canke kubera iki bivuzwa reka n'intambo nuko nyene umuntu yo kwibaza ati bande batamba hehe iyo ntambo ikomoka ryari itambwa kubera iki itanga uko ni nayo mpamvu nahisemo kubabwira ido n'ido kimwe kimwe muri ibyo bikoresho by'umuziki kama by'uburundi eka n'intambo imwe imwe ukwayo ari mu rukurikirane rw'amasanamu ngiye kubereka muzotangwe
uyo rero yari madame eh, liliane bisemure atubwira bike ku bijyanye n'uru rubuga rushasha muhira com eh, tugiye kuzotangura kubona ku rubuga rwa youtube aho azotubwira byinshi ku bijyanye n'umuco n'akaranga ku burundi reka mbere kuri madame liliane nyene Ah, madame liliane uwo yari wewe utusigurira bijyanye n'uru rubuga rwawe icyatumye utanga uru rubuga ah, twumva ruzoduha byinshi cyari kiye Mm. ego icyatumye ndabyiyumvira ni uko nari nshaka ko tumenya abarundi abarundikazi tumenya iby'imico yacu ikindi naco ni ugukundisha urugwaruka tukiri bato abatukivuka y'abakivuka bakiri bato bakeneye kumenya mbega eh, umuco n'akaranga by'uburundi byari bimeze gute hama imico y'uburundi ntizime ntizimangane ikindi niyumviriye ni uru rubuga rwari gukwiye kuba urubona nkoresheje amasanamu kubera ko urashobora kumva indonongo canke ikembe mugabo ugasanga nturayibona nturaronka n'akaryo ko kuja kuyiraba mu hamwe bita mu mamize wumva umuntu wese akifuza kubona mbega icyo gikoresho cyari kimeze gute canke mbega impuzu z'ibiti zari zimeze gute ni muri iyo ntumbero rero niyumviriye ni reka dushireho urwo rubuga eh, ngurukanabumenyi muhira com aho umuntu wese azoza kuraba arabe abone ego Urakoze cyane urakoze cyane none abo wifuza ko bagendera urwo rubuga rwawe cyane cyane wavuze ugwaruka ariko bo bari nk'abande abari mu burundi aba- ariko baravukira mu burundi abari mu mahanga cyane cyane ushaka gushimika kuri bande ah, kuri uru rubuga rwawe
ego murakoze yohane cyane cyane ndakeneye um, ubwo abantu bari mu mico itatu uwa mbere navuze nti ubwo rwaruka u- aba avuka akabaza yumva yumva hari kwavuzwa iyindi mizika atari ikirundi ashaka kumenya eh, ivyo ivya kera eh, nico kama yacu hariho kandi ndifuza ko abanyamahanga abantu batarazi uburundi nabone babone bamenye eh, imico yacu ego ntibagiye n'umuco ugira gatatu ariwo twise diaspora abantu baba hanze y'igihugu aho usanga umuntu kubera ko aba kure aba kure yo muhira y'aho eh, yavukiye mu burundi ntariko aramenya ntariko arakurikirana cyane iyo mico kama ego nabwonye murakoze cyane kaduhindukire gato ku mushinga nahe habimana mushinga nahe habimana wewe uh, warakurikiranye amateka y'u Burundi waranayize uh, ubunye muri iki gihe dufise za internet dufise imbuga ngurukana bumenyi abantu bajako bakabona ariko kuri wewe wakurikiranye amateka akamaro kubona urubuga rwigisha kahise ugwaruka kumbure n'abari hanze mu mateka ubona ga- gashika kure cyane cyane cyane ku bantu baba bari nko mu mahanga mubona eh, aka kigoro kagera kure Eh, ako kigoro o karafise akamaro gahambaye cyane eh, kuko ubu tugeze aho bavuga yuko isi isigara akantu gatoya kubera izo mbuga ngurukanabumenyi izo mbu- mbuga rero ngurukanabumenyi iyo umuntu acishije ko ikintu eh, aba ariko arondera uburyo bwo gushikira abantu benshi eh, bashoboka Eh, mbere novuga yuko muri iki gihe muri aho- iki gihe twita periode de la modernite eh, ni igihe a- abantu eh, basigaye bitaho cyane imbuga ngurukanabumenyi kugira ngo ari uguhanahana ibyiyumviro canke ari kwigishanya i- no kumenyekanisha ibintu abandi bantu batari bazi nibwo bivyo nyabwo eh, burashe kugira ngo eh, umuntu abo yifuza abashikire bimu Mm, mm.
hanyuma ikindi novuga eh, mu- muri iki gihe tugeze ahantu abantu eh, cyane cyane nk'urwaruka eh, rutariko ruritaho umuco Eh, kandi umuco niko kami k'igihugu niko kagatima eh, niyo ntimatima i- igize abantu Eh, tukamenya cyane cyane ko umuco eh, novuga ni umugwi munini w'ibintu eh, eh, abantu bari hamwe bahurirako haba ibijyanye n'imyemerere haba ibijyanye n'ibyo eh, ku- ku- ku- kuririmba imba haba ibijyanye no mu kuvuga cyangwa kuvuga ibicuba eh, ibyo byose eh, abantu babi- barabihurira bikabagira uko baba bameze maze bagaca bitandukanya n'abandi bantu uwo rero ni wo muco mu burundi rero abarundi tura- twari- turafise uburyo eh, bw'umuco eh, utwereka akazi zo kahise kandi bishobora no kudufasha kugira ngo dutegure akazo ariko uwo muco akaba ari wa muco wubaka Eh, nicyo gituma rero muri eh, tujanye ni- n'urwo rubuga ngurukana bumenyi rwa liliane eh, novuga ko ari uburyo bwiza bwo kwigisha abantu eh, cane cane eh, urwaruka rukamenya uburundi bugizwe n'iki uburundi eh, bwari bumeze- bumeze gute abarundi ni- na kahe karanganyamukuru kabagira abarundi bakaba abarundi kikaba n'igihugu eh, eh, na cyane cyane ko eh, mu myemerere y'abarundi bavuga ko no hanze y'uburundi hari mu bundi burundi Mm.
Ego, murakoze Mm. turaza kugaruka cyane kuri uwo muco wubaka ah, mwavuze eh, cyane cyane ko tuzi ko ah, birababaje ko no kwibutsanya ariko turazi ko igihugu cyacu cyaciye mu mateka ababaje amateka agoye ah, amateka atari meza uwo muco wo kubaka ukaba ukenewe Ah, muraza kudufasha kwibuka ayo mateka dushobora kuba ah, tubandanya gusubiramwo ariko dukwiye kuvavanura nayo amateka atari meza Ah, reka kano kanya kumbure dusubire eh, kuri madame bisimire liliane Ah, uru rubuga rwawe Yego.
abo muri diaspora abo twita abo muri diaspora baba hanze Ah, mubona nk'abantu uba muri kenya ubona abantu baba hanze y'igihugu ah, babandanya kwitaho iby'uburundi ah, babandanya ku ku- kuhakunda no kuhiyumvira kuri mwebwe mukurikiranira hafi ababa mu mahanga kandi abipfuza kubashikira mucishije kuri uru rubuga rwanyu
ego urakoze urakoze kuri icyo kibazo jewe ku bwanje mbona yuko eh, abantu ba- bari mu mahanga ariyo twise diaspora nibyo baratwagwa no kurondera ubuzima no kurondera eh, ukuntu babaho muri icyo gihugu ariko kandi nibaza yuko umuco umuco ariko karanga k'uburundi baragerageza uhurira hamwe ariko ntibyoroshe rero nko muri iki gihugu ndimwo em, ndibuka yuko bitoroshe rwose guhura nk'abarundi mwese hamwe bamwe baba bafatiriwe yego nko ku munsi wa, wa independance wa um, ubonye turashobora guhura mugabo ugasanga mbega izo ngoma mbega du- twibutsanya ryari umuco uwo mwanya nturiko uraboneka rwose yego nibaza ko ari intambamyi ni intambamyi novuga ko dufise ariko kandi ndabye andi madiyasipora namye ndaraba urabona yuko bafise amakirebe yo gutamba hari abashije kugira amakirebe yo gutamba abari za canada za france ukabona yuko bashyizeho urwaruka rutamba bakagwigisha mugabo kandi eh, bakabikora nka rimwe mu mwaka ugasanga ni umunsi wabahariwe wihaye wo guhura nk'abarundi ego rero eh, nibaza ko yari intambamyi ba- barabandanya mugabo bigoranye kuko umwanya umwanya ntubura ikirenga ego intambanye n'umwanya cyane Eh, mpindukire ku Yego.
nshinga ntahe habimana Ah, ababa nko mu rwanda ubona aho hafi y'u Burundi eh, cyane cyane tuvuze ku baba nko mu nkambi nk'imahama n'ahandi Eh, bo barabandanya kugerageza kugumya imico n'akaranga k'igihugu cy'u Burundi bakoresha ubuhe buryo ku- cyane cyane nko kuba badafise izi mbuga ngurukana bumenye cyangwa uburyo bwo kuzija ko ubona bijukira kugumya akaranga k'igihugu ba- cabibarutse
Eh, nk'abantu bari ngaha mu rwanda abo nshobora kubona naho noba ntuye eh, abantu baho baragerageza kugira ngo baze baribukanya ibiranga eh, umuco w'abarundi Eh, cane cane aho usanga hariho eh, imigwi y'abatimbo ni ukuvuga abantu bavuza ingoma ugasanga hariho imigwi y'abiyeresi eh, ugasanga hariho imigwi eh, y'ababyina intambo zitandukanye zose eh, zitandukanye nk'uko eh, liliane yabivuze muri rya youtube yiwe ugasanga hariho aya mayaya abatamba umudiho abatamba akanyarusizi n'ibindi Eh, ibyo rero eh, ugasanga bihurikiyemo yaba abantu bakuze aba- aba- aba- abapfasoni eh, n'urwaruka rukiri ruto eh, mbere eh, abantu novuga ko bakuze bakaba bariko baragerageza eh, gushira mu ma- mu mashyirahamwe abana kugira ngo babigishe eh, kuririmba cyangwa babigishe gutamba eh, bivanye eh, ba- batamba indirimbo zisanishije eh, n'umuco w'abarundi kugira ngo bazigame umuco w'abarundi ego murakoze cyane murakoze cyane Eh, reka kumbure dusubire ku kumviriza akandi karirimbo ah, kerekeye igihugu cy'u Burundi twumve ibirimwo twumve n'ibivugwamwo Ah, ku- kumbure nabyo nyine tugerageze ku- ku- kubyiga ah, ku bijyanye n'akamaro kabyo
abaragwa mutamba kanyarusizi abaragwa turatamba usanga intore kanyabisizi nk'abari kumoha kuko bapfa baratambukwe dewe n'ihuma sogokuru rikora ku nkono wenda nzika bana ndomo bana ndomo urayitora urayirora urayituka urayitega
akaririmbo karyoshye cyane kayerekeye igihugu cy'u Burundi akaranga k'u Burundi Ah, si nk'uko noba ndi umurundikazi agakunze kubera ndi umurundi ariko ndumva kare karyoshye cyane n'abandi baraza kukaryoherwa kukumva Eh, mpindukiye ku mushinga nawe habimana Ah, uretse uburyohe bw'indirimbo twumvise muri iyi ndirimbo bimwe mu byo wumva biri ngirakamaro cyane abarundi bakwiye gufata nka nkama ibyo bari nk'ibihe wumvisemwo ah, muri iyi ndirimbo
Eh, ahantu ijambo noshimikira ko eh, ku bijyanye n'umuco eh, ni uko muri iyo ndirimbo bavuga ko umuntu yo- iyo ataye umuco aba ataye ibanga Mm. Eh, u- uwo dusigurira icyo novuga kuri ibyo ni uko umuntu atagira umuco ego ni uko iyo umuntu atagira umuco eh, ni ukuvuga eh, nta shimikiro aba afise ni- ntaho mpagaze eh, ntabo- ntaho nta kintu eh, yovuga yuko eh, kimuha ireme ibyunja eh, bituma eh, ahagarara mu bandi akagira icyo aratira abandi E, umuco rero twawurazwe na basokuru basokuru nabo bawuturaga kugira ngo natwe tuze tuwusigire aba abazoba bamuka kuri twebwe ni ukuvuga rero umuntu yanse e, kugumya umuco abatayibanga basekuru basokuru baba badu- baraturaze yuko tuzoza turahererekanya uwo muco e, ni ukuvuga e, umuco aba ashaka ko u- u- uhagararira kuri we e, ibanga rero to n'ibyo ragi twarazwe na basokuru kugira ngo tubandanye duhanahana tu- tu- baturaze Eh, umu- umu- umu- umuco eh, ni nk'imatima ya sosiyete Eh, iyo umuntu atagira umuco eh, aba yamaze kuba eh, njyanye n'abaja Eh, um- ubuntu aba yararazwe na basokuru eh, buragenda bugashwanyagurika eh, bukayoyoka rero eh, ibanga twarazwe eh, ni uwo muco urimo ukuntu abantu bitwara urimo ukuntu ururimi rw'ikirundi eh, rurimo uburyo bwo kugira iminsi mikuru rurimo ubu- ubu- uburyo bwo kubaka urugo eh, n'ibindi ibyo rero eh, twategerezwa kubizigama eh, kugira ngo eh, tuze turabi- turabihererekanya maze eh, eh, igihugu cy'u Burundi cyamana umuco nyawo eh, nk'uko basokuru ba- babituraze Mm.
Eh, nico gituma rero ngaha bavuga bati iyo utaye umuco utaye ibanga murakoze cyane rwose murakoze cyane rwose mushinga nawe habimana namwe madame liliane utubwire aka karirimbo kararyoshye kandi ni kamwe mu turirimbo mufise ku rubuga rwanyu tubwire akamaro kako n'ibirimwo ah, bifise ishingiro ah, mu kugerageza gufasha abantu kugumya akabanga ah, twumvisemo
ego ego ako karirimbo nkikumva asha karamfashije karankoze ko kubera ararimba ko arabaragwa barazwe barazwe hari ikintu barazwe aranabivuga ibyo barazwe ariko cyane cyane iri jambo rivuga ngo uwutaye umuco uwutaye akaranga abatayibanga Bi- biratangaje ingene umuco ari kimwe mu kigize umuntu kandi natwe tukaba turi ko turabyanjandwa ko abarundi tutari ko turabiha agaciro nibyo nibaza kuko nicyo kintu kidutandukanya n'abandi nicyo kidutandukanya eh, n'uyundi muco Eh, novuga nti hariyo ijambo ryitwa valeur ibyo twahawe na ba sokuru ibyo baturaze nibyo bidutandukanya n'abandi bakavuga bati "Ah, aba bantu n'abarundi ni abarundi kubera ko bafise akantu k'iwabo bisangije bafise akantu k'iwabo eh, barazwe kandi nico ki- rero umaze gutakaza icyo kintu cagutandukanya nibaza yuko niyo mpamvu avuga ati ubutayibanga ego je iyo ndirimbo n'ukuri narayikunze n'amajambo yayo ni meza rwose Mm. Eh, kuri icyo nyine uvuze ah, cerekeye guta akaranga guta ibanga ah, wotubwira bimwe mu bintu tubona ah, dushobora kuba nk'abarundi eh, tu- wavuze ah, ntituriko turabiha agaciro hari ibintu tudaha agaciro tubwire bimwe mu bintu twaba tutariko turaha agaciro muri iki gihe canke mu mico yacu bituma tuta- tutaja mu nzira nziza nk'abitwa nk'abarundi
ego jewe nibaza yuko bimwe muri ivyo
harimwo u- kuba ko um, hari ikintu um, Seba- eh, Ernest yaba yakoresheje aho hariho uguhanahana eh, kw'imico eh, hagati y'abana n'ababyeyi jewe ku bwanje umuco waratakaye kuko umuvyeyi niwe yategereza kubwira umwana uwo muco niwe yategereza ku- kumuhere- kumwereka akamaro k'uwo muco rero i- mu kimwe mu byo twatakaje harimo uko onye eh, yuko guhanahana umuco icyo kintu nibaza yuko ah, abarundi ah, umwe wese yarakwiye kuba em, kumva ko ari ari icy'igiciro cyane kumva yuko yari akwiye guhaga- kuba ariwe eh, responsable ariwe ari responsable yo gutanga ako uwo muco ahantu hose ari ego ikindi kintu nibaza ko twaba twaratakaje ni ukumva yuko eh, ibikoresho byacu dufise mu burundi dushobora kubikoresha ego urasanga umuntu ariko aririmba indirimbo y'ikirundi mugabo ntashyiremo umu- eh, igikoresho na kimwe cy'ikirundi ugasanga yakoresheje piano yakoresheje byose si bibi kubikoresha mugabo yibagiye yuko yoshyiramo n'indonongo petetre byokunda byoshoboka rero ura- urabona yuko two turagerageza gufata iyindi mico y'ahandi tuko turatakaza umuco w'iwacu dufata ibindi bikoresho by'abandi twabonye akaba aribyo du- dukoresha yego murakoze cyane murakoze cyane wavuze ikintu gihambaye cerekeye ah, ah, akarorero cyane uruhara ababyeyi bafise kugira ngo bahe abana babo ibyo bakeneye mu kubaraga Ah, mushinga ntahe habimana icyo kintu mwoba mukibona namwe yuko uruhara rw'ababyeyi rushobora kuba ru- rwaratitutse cyangwa rushobora kuba rutagikomeye nka hambere aho ababyeyi bicara bakabwira abana babo kahise kabo imico yabo n'akaranga kabo
Eh, ubu uriya suru su- sagaseseshu wa rumuri biraboneka yuko eh, ababyeyi baradohotse gatoya eh, ku ibanga bari bajejwe Eh, mbere mu muco w'abarundi indero yabanza ku ziko indero yo ku ziko niyo yaherekeza umwana yamara kugera mu myaka i- mikuru abandi bakuze bakagenda bakamwigisha hanze bakamwigisha i- iki- ikizira n'ikitazira n'ukuntu yitwara eh, kugira ngo azabe umuntu w'umushingantahe w'umupfasoni eh, a- a- aza- agire icyo azomarira umuryango wiwe n'igihugu cyiwe rero ubu eh, eh, iki- ikibabaje ni- ni- bivanye ngira ngo n'ibihe uburundi bwagiye buracamwo by'amakuba eh, umwana ntagifise eh, bwa buryo bwo kuronka abantu bamwigisha Eh, mbere baravuga bati burya umwana si uw'umwe umwana ni uw'umuryango umwana ni uw'igihugu none ubu umubyeyi aragenda akabona umwana yambaye nabi canke afise ibiseru canke yajyamye ku muhanda eh, nta- ntamwereke wa mutima w'ubuvyeyi ntamwereke wa muco w'urukundo eh, basokuru baturatse Eh, ni ukuvuga rero wa mwana nibi a- atamaze ku amaze kubona yuko atawumwitayeho eh, ntagira n'icyo azofata azokura kuri uwo muntu yamwigishije eh, kuko ntacyo yamufashije Eh, eh, si si n'ibyo gusa biraboneka yuko yaba mu nyambaro biraboneka ko nk'ubu umurundi nyawe w'umushinga nawe w'umupfasoni arambara akikwitsa ariko hariho nk'igihe ubona nko mu rwaruka rwacu ugasanga yambaye uko atategerezwa kwambara mbere rimwe na rimwe ugasanga biranamaramajya ababyeyi bamwibarutse n'abantu bakuru ikindi gikomeye cyane mu muco w'abarundi ubushingantahe bujyanye n'umuntu ko ari ukubaha kiremwa muntu uwo ari we wese umuntu akamwubaha ariko rero mu burundi ngira ngo harajyemo agatima k'ubukoko harazamo ibintu by'amacakubiri ibintu by'amoko abantu hagufatana mu nda nka kumwe kwa ba sokuru bacu bafatana mu nda kugira ngo ari umwansi bamugwanyirize hamwe ahubwo abarundi nibo basigaye baryana hagati yabo aho rero twarataye umuco bimwe bikomeye cyane ikindi kintu ntushobora kuvuga kijyanye n'uko abarundi bariko baratakaza umuco no gusambura no gusambagura ibintu cyangwa ibikoresho ba sokuru baturatse bijyanye n'umuco byaba ari gufata nabi nk'ingoma gufata nabi ibikoresho nk'amakembe imiduri cyangwa ibiki cyangwa kujya konona ibintu bikuru nyamukuru byaranga akahise nk'intatemwa z'abami n'abamikazi ugasanga hariho aho bagirira imiganuro kera ugasanga aho bajya kubandirwa ibyo byose bakagenda bakabizimanganya kandi ari byo twategerezwa kugumya kugira ngo bigume bitubera icyibutso cy'amateka n'akahise abasokuru babayemo kugira ngo natwe tubone uburyo bwo gutegura nk'abantu b'ubu gutegura akazoza igihugu cy'iwacu
murakoze cyane murakoze cyane madame liliane mwavuze ibijyanye n'uburyo tutitaho bimwe na bimwe twavuze ku bijyanye n'ababyeyi bataha umwanya ukwiye abana babo ariko kandi turazi yuko n'abana nabo nyine muri ibi bihe bafise ibibasamaza byinshi cyane bibayobya none mwabuze ibijyanye no kwambara neza umushinga ntahe habimana yabuze ibintu bijyanye no kwambara neza hari indirimbo zoba zifasha abigeme kubibutsa ibintu nk'ibi nk'indirimbo kama zirashimika ku bintu nk'ibyo by'inyambaro imico kama y'ikirundi twigisha ku kwambara tukikwiza izo ndirimbo turacazibona ziracahari
ego murakoze madamu hiyane je nibaza yuko izo ndirimbo ziracahari ziracahari ziretse kuba nyinshi nka kera canke mugabo zirahari hariho indirimbo mperuka kumva bakunda no kuririmba itariki umunani z'ukwa gatatu umukenyezi ni ingirakamaro ego baranavuga ko n'umukobwa ari ingirakamaro muri iyo ndirimbo zirahari gusa si nyinshi ego rero urambagije uti none umukobwa mbega wewe arafise ikimuhanura arafise ikimufasha jewe ku bwanje nibaza yuko turacafise intambwe turacafise intambwe muri mu muco w'abarundi turacafise intambwe yo gutera yo gukomeza na cyane cyane muri ibi bihe ego umwana w'umukobwa arakeneye waravuze ati mbega bobo kumengo n'urwaruka rw'ubu nagone ruratwagwa nagone umengo ntirufise akanya ko gutanga ababyeyi mu byaha ashobora kuba ahari umwana ugasanga wewe ntariko araboneka yego mugabo nasanze uruhara runini rwose rufite ababyeyi uruhara rufite ababyeyi ariko kandi n'umwana ararufise rero mu muco w'abarundi turafite n'imigani myinshi ihanura umwana w'umukobwa kwigenza kwifata runtu rero mu mico y'abarundi turafise intambwe yo gutera kuko si nyinshi izo ndirimbo nk'uko yabivuze si benshi ntituyibona rwose ego mwakoze umushinga ntahe habimana ku bijyanye twavuze ku bijyanye no mu kubaka urugo imico y'ikirundi irafise uburyo umuntu yubaka urugo n'ibiryo bamuhanura tubandanyije kuri icyo cerekeye uruhara rw'umubyeyi mu mico y'ikirundi ababyeyi mubona bagifata akanya ko kubaka umusore n'umwigeme ngo bamufashe kwitegura kubaka urwo rugo kugira ngo ashobore kuba umuntu eh, igihugu n'umuryango n'ikibano cishimiye ibyo birash- bira- biraba muri iki gihe canke navyo bisa n'ivya- n'ivyibagiwe n'ivyatitutse kuko turumva ko muri kahise habaho ukuntu ko gutegura umusore n'inkumi
ego Eh, muri kahise eh, abavyeyi barategura yaba ari umusore canke inkumi bakamutegura ko ntazoja kubaka urwiwe akaba umupfasoni canke umushinga ntahe abushitse Eh, murazi neza ko umu- umupfasoni umugore bamwita umuzezi wa nzu umutima w'urugo Eh, ivyo navyo eh, ya- yaba yarose akanya gahagije ko kuvyigishwa eh, n'abavyeyi biwe canke ba- bayinasenge biwe Eh, ubu rero sinovuga ko byaheze rwose ariko eh, sinoshimangira cyane yuko bigihari cyane Eh, ubu eh, harabaye ikituka eh, ry'uwo muco Eh, novuga ko byaje bizananye eh, n'ubwo buhinga ngarukan- eh, ngurukanabumenyi eh, burafasha kwigisha neza ariko hariho n'abandi eh, bashobora gutirimuka bivanye n'ibyo bashyize ku mbuga ngurukanabumenyi usanga bitajya gufasha cyane eh, eh, abo bana b'abasore n'abana b'abigeme Eh, hanyuma ikindi eh, urwaruka rw'ubu cyane cyane nk'uruba rwaraciye eh, mu mashuri eh, rurafise uko rwibaza yuko ko eh, yaragiye kwiga akamara kaminuza eh, akaca yibaza yuko ashobora kuba arusha ubumenyi eh, eh, se wiwe cyangwa nyina wiwe Eh, gutyo rero eh, akibaza yuko ko, eh, nyina wiwe ataco afise amuhanura cyangwa yomwigisha cyangwa eh, se we cyangwa na nyina Eh, ariko eh, mw'ivyo gihe eh, aba- aba ariko aribesha kuko eh, ku ishure ntibatanga ubumenyi bwose buhagije eh, hamwe yovuga ngo jewe ngo ndikwije nta wundi muntu nkeneye kw'impanuro rero urwaruka rw'ubu rurakwiye kwisunga amakanda y'aba- y'abavyeyi babo y'aba- y'aba- y'aba- y'abakurambere abantu babonye utwa- utuntu n'utundi twa kera eh, kugira ngo baze barabashyigikira eh, babereka eh, iyo bagana baja Mm.
Ego.
murakoze cyane Eh, none nku- kuri icyo nyine mu byo ah, nabyo nyine dukwiye kuvavana nabyo mu mico karanga y- mu mico n'akaranga k'uburundi eh, bituma twama mu kaga eh, bituma twama mu ngorane mu ntambara igihugu cyacu kirazwi yuko cyaciye mu mateka y'intambara nyinshi none bimwe mu byo dukwiye gukora kugira ngo tuve muri ayo mateka byoba ari nk'ibihe eh, mwihweje muri iki gihe
Eh, muri iki gihe ibintu byadufasha cyane kugira ngo eh, tu- dutere tujya imbere eh, m- bishimikiye ku muco w'abarundi hariho eh, ibanga ubushingantahe Eh, abarundi eh, ba kera eh, barazi neza ko umushingantahe yari umugabo atari nyiryo eh, ari umugabo avugisha ukuri ari umugabo yitaho ineza y'urugo rwiwe n'ineza y'abandi agatunganiriza urugo rwiwe agatunganiriza n'igihugu cyiwe Eh, ni ukuvuga rero yanka amatati yanka ibintu biza byonona eh, ubumwe bu- buri hagati y'abantu turakwiye rero gusubira eh, kwijukira iryo banga ry'ubushingantahe tukafatana mu nda eh, tukaji- tukaba bamwe eh, abarundi bakiga kuvugisha ukuri bakamenya eh, gu- eh, gutorera inyishu amatati bitagiye mu ngimba ngivyo eh, ibintu nyamukuru eh, abarundi eh, bari bashingiye ko eh, uburundi bwari bushingiye ko no ku no ku ntwaro eh, no ku ntwaro za cami zo hambere eh, byatuma abarundi iyo batewe na- n'abanzi bamwe barumariza canke n'abakoroni bari bagiye gutera uburundi abarundi bose bagahugukira rimwe baba bahutu baba abatutsi canke abatwa bakavuga bati uburundi n'igihugu twarazwe n'imana rero tuje kukigwaniriza hamwe Eh, ibyo rero bakabigira ba- mu- basoneranira hagati yabo gusoneranira eh, ni ni ikindi kimwe mu muco w'abarundi cyakomeye cyane abantu bakamenya gusoneranira ntihagire uwushira isoni uyundi abantu bakumvikana Ego.
murakoze cyane murakoze cyane mwavuze ko eh, bimwe mu byo dukwiye gukora ndabisubiremo ni ukuvuga ukuri ni ikintu gihambaye kugira ija- ijunja n'ijambo gusoneranira ni ibintu bihambaye kandi nibaza ko muri sosiyete iyo ari yo yose mu kibana hariho hose bihabaye hoba amahoro n'umutekano no kumvikana Eh, namwe madame liliane ibindi mubona dukwiye Ego.
kuvavana navyo mu mico yacu mu mateka yacu tukagerageza ah, kubyirinda no kuvavanura navyo vyaba ari nk'ibibi
ego ego urakoze nibaze ko ntava nja kure cyane eh, ya ya mushinga na Ernest eh, sinza kuja kure kubera ko bisa n'ivyo nyene aho twavuga ko mm, iyo utaye akaranga uba utaye ibanga byari nk'ivyo nyene eh, ibishimikiye ku muco w'abarundi abarundi bari bari bakwiye kuvavanura navyo twavuze yuko abarundi bari barangwa n'ubuntu ubuntu ubwo buntu nabwo burimo kubaha ikiremwa muntu burimo kandi guha agaciro ikiremwa muntu rero nibaza yuko mu byo abarundi bari bakwiye gushyira hejuru gushi- guha agaciro ni kimwe muri ibyo ubuntu uko kuvugana ukuri nyene uko nyene wasubiyemo ni uko nyene nabone abarundi twari dukwiye gukundana je namye ndaraba eh, muri rya- muri kiya kiganiro nagize eh, aho bavuga intore intore eh, umuntu ya- intore uriko urazivuga warumva yuko uriko uranasoma uriko uranabaza urumva ko intore eh, wari umugwi eh, wari nk'abasoda b'ico gihe baragwanira igihugu bari hamwe bafise umutima umwe kandi warumva yuko igice cyose cy'igihugu gifise intambo yacyo kandi cyari gifise eh, ibi- bari batandukanye mugabo muri ubwo butandukane bwabo bari igihugu kimwe rero je novuga nti i- ni- i- twari dukwiye gusubira muri ubwo bumwe ubwo bumwe ubwo bumwe buha- buda- ntiduhagarare ku kintu na kimwe kidutandukanya c'amoko canke ikindi cose Mm, murakoze cyane Eh, reka dufate akandi kanya twumvirize akandi karirimbo eh, k'umuco eh, k'umuco y'ikirundi kitwa akaranga ko hambere karirimbwe na orchestre inkinzo ah, orchestre inkinzo kuri youtube
Urakomeza ukunda karanga, akaranga iyo hageze no kwikura uzakomeza ukunda akaranga abarundi bagafashanya uzakomeza ukunda akaranga bagasangira byose uzakomeza ukunda akaranga akabisi n'agahiye uzakomeza ukunda akaranga ubwo kwari urukundo uzakomeza ukunda akaranga uzakomeza ukunda akaranga uzakomeza ukunda akaranga turi mu kubumwe ko hambere sokuru yaturatse urakomeza ukunda akaranga ubutwari bwaho hambere urakomeza ukunda akaranga mutama ku rugamba urakomeza ukunda akaranga umuhetobe n'imyami urakomeza ukunda akaranga icumu hamwe n'inkindo urakomeza ukunda akaranga yakingira igihugu ciwe urakomeza ukunda akaranga kurwanya umwanzi ateye urakomeza ukunda akaranga atagateshwa agahunga urakomeza ukunda akaranga urakomeza ukunda akaranga urakomeza ukunda akaranga turi mu kubumwe ko hambere sokuru yaturatse urakomeza ukunda akaranga urukundo rwaho hambere urakomeza ukunda akaranga mutama ruhiye urakomeza ukunda akaranga aratumira abagenzi urakomeza ukunda akaranga bagasangira akarwa urakomeza ukunda akaranga iyo bamaze kuruhimba urakomeza ukunda akaranga akigina baririmba urakomeza ukunda akaranga bari basoma mike urakomeza ukunda akaranga urakomeza ukunda akaranga urakomeza ukunda akaranga twibuka umutwe ko hambere sokuru yaturatse urakomeza ukunda akaranga urakomeza ukunda akaranga urakomeza ukunda akaranga twibuka umutwe ko hambere sokuru yaturatse urakomeza ukunda akaranga
iyo ni akaranga ko hambere eh, indirimbo yaririmbwe na orchestre inkinzo ati urakomeza ukunda akaranga koko hariho byinshi byiza abarundi bafise mu mico yabo hariho byinshi byiza bashobora kubandanya bakora kugira ngo uko twavuze ubumwe eh, bushobore gutsimbatara hagati y'abarundi Eh, tugarutse kuri batumire bacu turi kumwe mushingana Ernest Habimana na madame Liliane Bisemure Eh, mushinganahe eh, bimwe mu byo twokwibutsanya byiza mu karanga k'u Burundi byo bari nk'ibihe kandi dukwiye kugumya ah, kumbure ikintu twisangije nk'abarundi ikintu ciza cyo muri kahise dusanzwe dufise mu mico yacu ubona twoshimikira ko cyo bari nk'ikintu
Eh, ikintu navuga nyamukuru eh, gikomeye eh, abarundi bafise eh, gi- eh, n'abandi bantu kwigira ko n'ikijanye n'ubuntu
Mm. Mm.
ubundi ni igihugu kirimo abantu barangwa n'ubuntu abantu bakundana abantu ba- bafise- bari bafise ubumwe abantu basenga imana imwe eh, abantu bari bemera bimwe eh, abo a- a- aho aho aho niho novuga yuko ari ikintu gikomeye cyane eh, mw'ubwo buntu bukaca bu- bugira inkingi ikomeye eh, ubushingantahe ibyo eh, ni- nibaza ko ari byo bintu nyamukuru bikomeye hamwe n'abarundi b'ubu twosubira tuka tukabiha agaciro bifise tukabigendera eh, byodutunga bigasubira bikatugira abarundi b'umutima abarundi bafise ijunja n'ijambo eh, abarundi bafise ijwi mu mashinga Yego.
Urakunda- urakoze cyane urakoze cyane Eh, urukundo nibyo koko aha ndashobora nanjye kubishingira intaha yuko ari ikintu nasanze abarundi bafise Ah, naragendeye mu mahanga ahantu henshi cyane mu bihugu byinshi cyane Ah, maze imyaka myinshi cyane mu mahanga muri hano no muri leta zunze ubumwe za amerika koko naho twaba twaragize kahise kagizwe n'intambara n'ibindi bihugu biragafise ariko mu by'ukuri icyo uvuze nicyo abarundi barafise uko kuntu bafise urukundo mu mutima Ah, ni ni ikintu ki- ki- bisangije n'abantu bakundana cyane murantunga n'abantu bakundana cyane n'abantu basa nk'abatikoroga mu mutwe mu bisanzwe iyo uhuye n'umurundi mu kayaga ah, arafise ukuntu akwakira arafise ukuntu akuganiriza nasanze ibindi bihugu canke mu mahanga abantu benshi badafise Eh, namwe rero ne madame liliane iconye turagihuriza ko Ego.
canke hari ibindi umubona abarundi bisangije bafise mu mico n'akaranga kabo
ego icyo turagihuriza ko eh, uretse ko nokongera ko ikindi naje cyantangaje gutembera bi- biratuma ubona agaciro agaciro k'igihugu cawe no kubona eh, ico mwisangije je nasanze ururimi rw'ikirundi kuba igihugu cacu tuvuga ururimi rumwe igihugu cose nico ni ikintu twisangije ahantu mba iyo bumvise tuko turakivuga turafite n'ukuntu tukivuga umengo kiraho- kiratuje kirahoze nta nduru muriko muravugana umengo ntimuriko murashwana bacatubaza none ko muvuga neza Ni- ni ururimi ruryohe baba bakunda kubimbwira sinzi ko namwe baba babibabwira ego ikindi nasanze dufite twisangije kandi iyo tugitwaye hanze ah, y'igihugu kiba ikintu cyisangije cyonyine ni ingoma ingoma eh, abarundi tuko turazitamba eh, turabambe ni nziza rwose ziraryoshe kuraba ukuntu tuzitamba eh, ndabikunda rwose icyo ni ikindi kintu kimwe twisangije ikindi kintu cya nyuma nokongera ko eh, cyiza kandi ni inyambaro izi mvutano twambara abakenyezi iyo uyambaye barakubaza mbega bashi icyo kintu ibyo bintu wambaye wabizinze gute byagenze gute ko mbona uberewe abantu bose bakifuza kwambara nka wewe Ah, ahantu mbaye twirirwa turabashoneshereza twirirwa turaba- turabafasha kuzambara yego yego ibyo ni byo bintu byankoze ko nagiye ndabona kabisa
murakoze cyane Eh, turiko turaja ku musozo w'ikiganiro Ah, kumbure tubahe akaryo ko gutanga ijambo rya nyuma akaryo ko gutanga impanuro akaryo ah, ko kwibutsa ibijyanye n'akaranga dushobora kuba tutashitseko cyangwa ibijyanye n'akaranga dushobora kuba tutibutse Eh, duhere kuri wewe mushinga ntahe habimana
ego murakoze Eh, eh, twavuze cyane ku bijyanye n'umuco n'akaranga by'abarundi Eh, hariho abantu bashobora kwibaza bati mbega ko baguma bavuga ibya kera ibya kera gusa Eh, nta bizoguma ari ibyo gushika ku muhero w'isi Eh, umuco eh, ufise novuga intango eh, ikomeye umu- umu- umu- umuzi utuma eh, abantu baba uko bari eh, n'aho bari maze uko kuntu bari kukabatandukanya eh, n'abandi bantu cyo gituma eh, kiretse n'imyambaro nk'uko liliane yahejeje kubitubwira eh, ushobora kujya ahantu uhagaze ahantu umuntu akakwihweza akavuga ati uyu ni umurundi ashobora kuba ari umurundi Eh, icyo rero ni eh, tuba twakirazwe eh, n'umuco eh, n'akaranga muri ka kam- ka kamere y'abarundi ukuntu bifata ukuntu bakanura ukungene bavuga eh, bakavuga batuje badashu- eh, badashibaguzwa cyangwa ngo bashyire induru hejuru Eh, ariko ibyo rero ni- tubihera hariya hasi tukabiduza bikaguma biduherekeza eh, nabyo eh, natwe tukabiherekeza Eh, eh, ikindi twamenya ni uko eh, umuco eh, simvuze nti urahinduka aw- ariko eh, mu gifaransa bavuga ngo eh, l'activité est dynamique umuco eh, harazamo ibindi bintu bikaza biriyongerako Eh, ibyo nabyo iyo bije eh, twebwe abarundi turaraba yuko bya bindi bije kwiyongera mu muco w'iwacu si bituma dutakara rwose eh, tukaraba yuko a- ari biza ahubwo eh, bidufasha kugira ngo eh, umuco w'abarundi tuwushimangire Eh, ni bya bindi eh, liliane yavuze ati ugashyigikira ibintu eh, biranga abarundi tukabibungabunga na twebwe nyine eh, tukagerageza eh, kuba eh, abantu b'inyangamugayo cyane cyane tukagendera eh, ku mahame n'imyemerere n'ibikorwa eh, bishobora gutuma twihesha agaciro tukongera tugahesha agaciro igihugu cyacu Mm, murakoze Ego.
cyane namwe madame liliane bisemure akajambo ka nyuma impanuro za nyuma ah, dusozera murakoze cyane rwose
ego rya akajambo ka nyuma nuvuga ah, irya mbere nuvuga ku bakiri bato abakiri bato du tucaruka ubunye ni uko twoha agaciro em, umuco wacu aho turi twifuze kumenya tubaze ubonye umuntu akuze ernest yigeze avuga ngo a- abana b'ubunye abona yarize nti- akaca yibaza ngo birakwiye ntiyibaze ko wa muntu wa kera ahise afise yomuha rero nibaza yuko twubaza tukabaza tukamenya Eh, impanuro ya kabiri notanga ni ku bantu bakuze aba bantu eh, ba- bisumbuye gatoya yuko bofasha abakiri bato kumenya ayo abantu ushaka kumubaza ibintu bya kera usanga bimugora kandi yari abizi ni uko botanga ubwo bumenyi kuri abo bantu batabizi abo bantu bakiri bato em, eh, maze nabo bakamenya eh, ibyerekeye uwo muco U- akaba ahari igihe cyose bamuhamagaye yego hama ikindi cya gatatu ni- ni kuri diaspora kuri aba bantu baba mu bihugu hanze Eh, turiko turavyara abana abo bana ba- bariko bakurira mu yindi mico abo bana bariko bumva izindi ndimi nuko abavyeyi b'abo bana canke abo bantu nyene ba mu bihugu vyo hanze nuko boja hamwe ntibatwagwe umwanya wabo ntu- ntu- ntutwagwe gusa eh, no kurondera ubuzima ariko nabo ni- biyunge baje hamwe bakire amaklube bakire- ba- bashireho eh, i- imigwi yo gutamba bashireho kandi eh, n'imigwi y'ingoma eh, bitume biguma bibahuza umuco aba ari ubahuza ego jene uvumenga impanuro notanga n'izo onye
Eh, eh, none mm, duheraheza madame liliane wotubwira kandi ukongera ukibutsa abatwumva eh, urwo rubuga rwawe ingene borushikira kumbure n'akanimero kawe ka telefone abashaka gu- kwifatanya nawe muri icyo gikorwa urimwo icyo gikorwa watanguye ah, bo kubona hehe ku mbuga ngurukanabumenyi no kuri telefone
ego murakoze cyane jewe eh, ubwo rubuga ngurukana bumenyi nagwise muhira com ni kuri youtube eka no kuri facebook eh, ndarufise rwitwa nyene uko nyene muhira com hanyuma akanimero ka telefone eh, mbaha muri kenya niho nsanzwe mba ego akanimero ka telefone ni ubusa indwi rimwe gatandatu icenda rimwe gatatu indwi kane gatandatu ego iyo niyo nimero yanje i- mu ntelefoni ica intora Eh, Yego, muyisubiramo murakoze.
muyisubiramo
ubusa indwi rimwe gatandatu icenda rimwe gatatu indwi kane gatandatu Eh, twibutse abatwumva ko muri kenya bokoresha agasaraba kabiri gatanu kane mu gutangura agasaraba kabiri gatanu kane eh, nimero yo muri kenya aho abaye umushinga nahe eh, ernest habimana ndabashimiye cyane rwose kubona mwafashe kano kanya ko kuganira n'ijwi rya amerika umushinga nahe ernest habimana ni umurundi yize i- amateka y'igihugu cy'u burundi akaba anayakurikiranira hafi Eh, umushinga nawe turagushimiye cyane rwose
murakoze cyane namwe Eh, namwe liliane madame liliane bisemure aho muri kenya uherereye turagushimiye cyane gufata kano kanya ko kaganira natwe eh, no kuri urwo rubuga rushasha watanguye kugira ngo ufashe abarundi kubandanya bagumya imico yabo aho bari hose turagushimiye cyane rwose nawe
ndagushimiye nanje
murakoze cyane abatwumva namwe mwese yari ikiganiro murisanga mwari kumwe na oriane itangishaka ndabashimiye kuba mwaduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi abifuza ayandi makuru kuri madame liliane bisemure yuguruje uru rubuga rushasha murashobora kutwandikira kuri site yacu ya interineti canke muka- mukumviriza kino kiganiro gushasha kugira ngo mwumve byinshi kuri iki kiganiro ciwe gishasha site yacu ya interineti ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ndabashimiye mwese